mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ndwi muri kumwe na jodiane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu kwa twumva muri mu rwanda turabaramutsa tunabaha ikaze ku isi yose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radio yacu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'uko umugambwe cndfdd umaze imyaka ag'amajana atatu yo mu burundi yaragiye hamwe atanguza urugamba yise alt au troisième manda urwo rugamba rwari rugamije kwiyamiriza ico yise ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza ico gihe ayo mashirahamwe yavuga ko afise ibimenyetso sindamusiga y'uko nkuru nziza zo kwitora izindi manda yahavuye aho yari ahagaze mu bihumbi na cumi na gatanu n'ubu ni hakiri bavuga bati manda ya nkuru nziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yari inyuranye n'amategeko kandi yajihonyanga amasezerano ya arusha ayo mashirahamwe yabivuga yishimikije ibwirizwa nshingiro ryagenga uburundi ico gihe ryatumura ko atamuperezida arenze imyaka cumi ku ntebe y'umukuru w'igihugu mu burundi hagati aho mu kwezi kwa munani uno mwaka perezida nkuru nziza arasozera iyo manda yateye impari aho ubutegetsi amaze ku imyaka cumi n'itanu uzoba yegukanye intsinzi matora ategekanije mu kwa gatanu userukira umugambwe cndd-fdd muri ayo matora ni general major evariste ndayishimiye ikigiye gukurikira n'icahe kubiyamirije iyo manda ubu ivuye mu nzira hari impari zikihari abenshi mu biyamirije ikiringo ca perezida nkuru nziza nibutse ko bari mu buhungiro bariteguriye gutahuka bariteguriye gutahuka biziki kuri uwo mukandida ku uh, mugambi n'imigamba azoshikira imbere mu kwiyamamaza umutumire twabatumiriye kugira ngo duce ijya nino utwo tubazo ni pacifique nini nahazwe ari mu batanguje urugamba rwise alt au troisième mandat pacifique ikaze ku ijwi ry'amerika mwakoze kuduha kano kanya
ego cyane ndabaramukije kandi ndaramukije abarundi baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga abariko baratwumviriza mwese ndabaramukije ndanabipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akabazo ka mbere major evariste ndayishimiye ni general major evariste ndayishimiye wagiwe nka kandida wa cnddfdd mwaryakiriye gute
reka mbere kuri ako gace ka kabiri k'ikibazo icya mbere nuvuga mu mwanya wa mbere w'umengo ni binakenewe cyane kugira icyo tubivuze ko kubera ko cyari cyitwa ko kiri ikibazo cy'umugambwe wiwe uyu munsi umugambwe sendefitedi umaze kuvuga ko utoye uza guserukira mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ni nk'uko forodebu yamaze kuvuga ko leonce ngendakumana azoyiserukira muri ayo matora nyine hari uwundi mugambwe numvise umwe uherutse kuvuga ko hari uza guserukira hari abamaze kuvuga ko bazokwitoza bigenga mu mwanya wa mbere nuvuga ko bisanzwe ibyo ko umugambwe wose witegurira amatora ukavuga uza guserukira muri ayo matora bigasigura ko mu mwanya wa mbere evariste ndayishimiye ni umukandida nk'abandi ntabwo ari ab'umukuru w'igihugu ngo bibe ari ibintu nuvuga ko biba bituraba cyane biracyari ibyabo mu mugambwe we ariko rero ndagwa nkagaruka kubera ko ari ingingo ifise icyo ivuga ku gihugu cyose eh, naho namaze kuvuga ngo iyindi migambwe iramaze kuvuga aba- aba- abazoyiserukira ntabwo usanga uko biheza bigakurikiranwa n'ingene usanga hariyo abantu bariko barabivuga ko bisa kubera ko eh, umugambwe sndfdd ufise eh, kuba ari umuga- umugambwe ubazwa igihugu uyu munsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twari twipfuje ko eh, sndfdd ish- itanga izina ry'umukandida wayo turamubura eh, ari naho byahavuye biv- bivyara injyane zikomeye mu gihugu ni gutyo rero tuba tuvuga tuti eh, itorwa ryiwe ntirisanzwe kuko ni ikimenyetso ko eh, petero nkuru nziza atari we azoserukira uwo mugambwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri eh, mu gihe hari hariho urwikeko rukomeye cyane eh, ko yoba ari umuntu yifuza gutwara ubuzima bwiwe bwose eh, hamwe ugasanga yamuha amazina y'umwami kuba rero atari bazokwitoza bisigura ko icyo cyoco kivuyemwo Eh, twe tukagira tuti nko mu mashyirahamwe yariyamirije ikiringo cya gatatu ciwe eh, iyi ngingo yaracerewe yacerewe imyaka itanu ni ingingo yateza kuba yafashwe haraciye imyaka itanu Mm, kandi ariko- iyo mhm.
ifatwa haraciye imyaka itanu igihugu kiba gitekaniwe Ariko- ntitwaba dufite izi njyane Mm.
ntitwaba dufise abarundi bahunze igihugu hanyuma none uburenganzira ubu mu ubu- Burundi ubu bigiye bwarabaye ku- nabi.
ubu bigiye kuba agahengo cane
ico ikizo ikizokurikira kuva general evariste ndayishimiye nawe agiye kwitoza eh, kizovana cyane cyane n'intumbero ziwe wumva ico kumbure haracyari kare cyane kuvuga ngo itorwa ryiwe rizoca rizana agahengwe kuko niko ikiringo cya gatatu twavuga ko ibyaco ibi- ibijyanye no gutwara nyene bizoba bisa n'ibirangiye mu kwezi k'umunani kuza ariko ibyo cyabyaye byo byo bizoba bikiri ngaho ni ngaho rero ikibazo nyamukuru kiri mbega uwuzoba atowe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri afishe iyihe nyishu ku bibazo bikomeye byadutse byabyawe n'ikiringo cya gatatu Reka eh, nit- ca petero nkurunziza Ego, nitwamuro- Yiriye ko Mhm.
bene ivyo bibazo biratomoye hari ikibazo cy'abarundi bari impunzi uyu munsi Eh, bari hanze kubera ko ubuzima bwabo bubangamiwe kubera ko bahamwa bazira ko biyamirije ikiringo cya gatatu mbega ku kibazo cy'abo bantu uwuzoba atsinze nimba azoba ari general evariste ndayishimiye afise iyihe nyishu kuri ico kibazo hari ibibazo bijyanye n'umwidegenzi w'abarundi urabona amashyirahamwe nk'amashyirahamwe yigenga yarafuswe mu gihugu turi hanze kubera ibyo abanyapolitike batari bake barahunze igihugu bazira ko bagwaniye ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha eh, amaradiyo yarugawe hari ibintu byinshi byahindutse mu burundi kubera ico kiringo cya gatatu Reka ni- Petero uko Nkurunziza.
tuzogenda umwanya Mbega kuri ivyo uriterera.
bibazo Mm.
inyishu Niya.
azo aza azana ni iyihe ni ngaho tuzomenyera koko ko kuba we waje hari ikintu kizoba kigiye guhinduka by'ukuri mu burundi reka umwanya uko uzogenda uritera ijwi rya amerika tuzoha akanya abakandida bose babikeneye babyifuza bashaka ko tuyaga kugira ngo baze barishura kuri utwo tubazo dutandukanye ico bazokora baramutse batowe na general major evariste ndayishimiye niyaduha ako kanya nawe nyene tuzomutumira utwo tubazo atwishure ariko pacifique hariho akabazo utaranyishura itorwa ryiwe mwaryakiriye gute nk'abari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike
ntawobesha yuko eh, itorwa ryiwe ritafise ico rihinduye namaze kukivuga Eh, kuva twiyamirije ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza eh, ubwoba bwari ubw'uko umuntu umwe yoba ashobora gushaka kwihariza igihugu ivy'igihugu eh, akakigira nk'umurima w'umwami coba ari igihugu c'umuntu ivyo rero kuba hatowe uwundi azokwitoza ivyo biraheze kandi ntivyikoze ntivyizanye vyavuye muri ivyo byose vyabaye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuba hariho abarundi bavyanse hakaca hakurikira amakungu eh, akagira ico abivuze ko niho havuye icyumviro cy'uko bikwiye guhinduka n'indani mu mugambwe sendrifted akavuga bati ibintu ntibishobora kubandanya gutya igihugu ntaho coba kiriko kiraja ibintu bigumye mu ruhagarara rumeze gutya Mhm, ni ku reka- bwacu rero kuba hariho icyo cy'uko atazobandanya tucyakira neza cyane iyo ni intambwe ya mbere icyo ntawo kideha intambwe nayo igira kabiri ni ijyanye no guheza bino bibazo eh, byabyawe n'ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza nibagiye ko hari ikindi kintu gikomeye cyane kizobamo kumbure bitari bitera bisa n'ikibazo cya mbere wambagije novuga ko ntishyuye ko ni ingene uwuzotwara uzotsinda azoba yatowe mbega azotogwa mu matora ameze gute ibi twari tumaze iminsi tubona abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bahohoterwa ibintu tubona bikorerwa nk'umugambwe senero kwa gatungwasa ubwo bizobandanya gutyo nyene bazobandanya bapfungwa kumwe byari bimeze abantu bazobandanya bafatwa babugwa irengero bo muri iyo migambwe eh, ibi- ibikekwa kumenga ni ubusuma bw'ayo matora evariste ndayishimiye bagiye kubigwanya ku buryo agira ati ntowe nkeneye gutorwa neza ntihaze habemo agatosi mu itorwa ryanjye icyo ni ikintu nicyo nibaza ko aricyo gipimo gikomeye kizotwereka evariste ndayishimiye by'ukuri uwo ari we niyo yiganzura ibyo twabona ubu byaboneka nk'ibiza gukiza abatari mu mugambi uri ku butegetsi.
ariko mu kurindira yuko ah, ico gihe avuga ati nzokora a nkore b nkora ibi bitandukanye nkaramuka mfashe ubutegetsi hariho ico mumuzi ko nk'umunyamugambwe nk'umu kuko Evariste ndayishimiye uretse ko yari n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagiye adedeshwa amabanga atari make mu gihugu c'u Burundi hariho nk'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi muribuka yuko ayo mashirahamwe atandukanye yanyu yabarizwa muri ubwo bushikiranganje imbere yuko aja kwitoza mwari mumuzi nkande muzi nkande kuko umuntu iyo ariko araja muri ayo mabanga baravuga ati ninde ya- yewe sindi si- sindi mu bantu novuga ngo baramuzi ntitwicaranye ntitwagendanye ariko wumvirije abavuga ko bamuzi eh, nka bose baragaruka ko bavuga ko ari umuntu w'umugwaneza baravuga ko ari umuntu yugurutse no mu bihe byose wasanga hakenewe nk'ibiganiro mu gihugu sendi defitedi ikaganira n'abarasi ubutegetsi ikaganira n'abat- n'abandi batari muri bwo mu yindi migambwe ni kenshi wabona ko eh, general evariste ndayishimiye ari warungikwa nk'umuntu yoba azi ushobora kuganira n'abandi ku bwacu icyo ni ikintu gikomeye cyane nk'amwe yoca abandanya kuri uwo murindi ugasanga agize amahirwe yo gutsinda amatora aciye abandanya inzira yo kuvugana n'abandi barundi muri icyo gihe n'ukuri azabaje gutabara igihugu burya uburundi nta kindi kizobukiza atari uko hazokwama hariho ikiganiro cyamaho hagati y'imigwi itandukanye y'abarundi ibyo nibyo byari byaravuganywe iyo arusha aje rero ari umuntu byorohera kuganira n'abandi ibyo birashobora kumufasha kandi bigafasha igi- igihugu kogorora ikindi novuga eh, yabonetsemwo ni uko naho nawe nyene ari mu ba- mu bari bakomeye mu butegetsi bwa sendiretede kuva mu bihumbi bibiri na gatanu eh, si umuntu yagiye avugwa cyane mu byaha bikunze kuvugwa muri ubwo butegetsi nk'ibijyanye n'ubusuma ni ga- sindigera numva nobambeshye mvuze ngo ndamaze kumva izina ry'iwe bariko barivuga mu bantu bi- ba- bonona itunga ry'igihugu abo ntibabuze baravugwa kenshi ariko izina ry'iwe ntirikunze kuvugwa narijya n'amabanga yagiye arazezwa utasanga kenshi ari amabanga ahura n'iby'amafaranga ikindi novuga ni nko muri ibi murabona ko mu ishyirahamwe nka fokode dukora cyane dukurikirana nk'ibibazo bya- by'abantu bafatwa bakabugwa irengero abahohoterwa abicwa noba mbese naho nyine mvuze ko izina ry'iwe twebwe nko muri fokode turifise mu madosiye tumaze gukorako noba mbese rwose Reka.
hariho abandi batari bake amazina yabo usanga ariko aravugwamwo ariko igiwe ni ukuri noba mbese ntabyo dufise hari abashobora kugira bati none ko ari batwara umugambwe cndfdd uwo mugambwe ukavugwamwo imbonerakure eh, au niveau ko ari mirise nazo zigakunda kuvugwa mu byo guhohotera abantu ico sindaciyobagije mu kuvuga ibi byose ndiko ndavuga siniyobagije ko arongoye uwo mugambwe ufise iyo mirise ariko mu maraporo dufise wenyene ubwiwe nk'umuntu wenyene ntaho tumufise wenyene yakoze ivyo vyaha wumva Ego.
ico- ico rero sinoza kukimwambika ntagifise Urakoze.
hanyuma icajya ko bishoboka no kurinda iwe birashobora gushika akarinda Kurinda no Umwaka kuvuga?
w'ibihumbi bibiri na cumi na kane sinzi ko ari abarundi benshi babizi igihugu biyamiriza ibyo babona ko ari amakosa yakogwa n'umuhisi adolphe nshimirimana na generale bunyoni Ah, evariste ndayishimiye ari mu basinye iryo kete ku bwacu rero ibyo turabye uko abo bantu bari ibihangange muri icyo gihe eh, bi- byerekana ukurinda afise ko rimwe na rimwe ashobora guhagurukira amakosa akorerwa mu ruhande rw'iwe akayiyamiriza Yep.
ibyo rero tugira tuti abibandanije gutyo byokiza igihugu byofashe ikintu kinini tugasohoka ibintu bibi cyane eh, turimo muri kino gihe ikibazo ni ukumenya uko agiye kubyifatamwo kandi kwiyambura igitsure cy'abo bari kumwe mu mugambwe azoshobora kwiyambura igitsure cy'uwahora atwara igihugu reka Ibyo natwe tuzi, tubirindire ego tuza reka kumubonera ku reka reka tubirindire ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri isanga murabizi yuko ari benshi baba barindiriye kugira ngo bashobore kubaza utubazo turahera kuri barake barake ikaze
murakoze cyane uherereye he
bo jyane mu gihugu cya zambia akabazo kawe kwa pacifique ni nahazo
Eh, akabazo nashaka kubaza mu cya mapasifike ninahazwe ni ukuvuga n'impunzi zarashyitse impunzi nyinshi zirahunga zihunga amanda benshi bavuga yuko bahunze nkuru nziza negushika ubu nkuru nziza akaba yemeye agacanga agaheza mugenzi we mbere ntibyashika generale evariste ndayishimiye agatsinda amatora ko bazoba bahinduye inkuru nziza eswe patrice wewe afise iki cyo kangurira impunzi kugira ati Mm. wowe uri muri amaboko azikomeye mu nkambi agi- ashobore kuba aho bicohindutse Mm, nimba atari ibanga wowe nawe eh, uri mu mpunzi zahunze imvururu za bibiri na cumi na gatanu nimba atari ibanga ariko
icyo ntacyo noshima kubivuga urakoze ubwire umunsi mwiza urindirire eh, inyishu yawe aho uriko uratwumviriza uherere muri zambiya
Ah, murakoze ego tomasi nawe uratwumva
mva neza uherereye he nawe Eh, jewe ndi muri ahantu bita buranta ya muri malawi malawi akabazo kawe yes okay bo akasha akabazo ahubwo ni nk'inyunganizi ntashaka ku- kunganira umushinga ntaye pacifique Mhm.
hano kuvuga ko ibyabaye mu burundi muri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twarabibonye nk'abarundi icyo twe twasaba n'icyo twahanura ni uko umutegetsi agiye gutorwa eh, bomureka agatwara kuko twarabonye ko byabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amashyirahamwe amwe adaharanira ibyiciro bya politiki yarabyitwayemo nabi kugira ngo ibintu bindi bishikaho byashize Mm.
kuko iyo bikiza gushika bakajya hagati nk'uko tubibona mu bindi bihugu nk'u rwanda buganda n'ibindi bihugu Mhm.
abakuru b'igihugu bashobora kurenza ibiringo bibiri cyangwa bitatu hariho abantu b'abashinga ntawe usanga mu ma- mu mashyirahamwe yigenga ntabwo bahamagara abantu kugumuka gutera amagerande nk'ibyo twabonye ahubwo bajya hagati bakabanguranya bagatora solusiyo nziza kugira ngo abenegihugu Aho iyo bayeho ushaka bahorana kugira- umutekano.
kugira ngo ntihave Ariko ibyo haba- twabonye- toma kugira ngo ntihave haba ugwikeko abo uvuga bagumuye ni bande bakagumura abandi mbo dufashe nk'akarorero nk'umusinga pacifique ntahantu ntabwo ntaka kumubwira kuko aranyumva neza Mm.
ari mu bantu ba- ubwa mbere bahamagariye urwaruka mu ibarabara kugumuka bemeriza ikiringo cya gatatu Imyi- w'igihugu.
bavuze ko ari imyiyerekano kugumuka n'ukwiyerekana biratandukanye
Bo- reka tubifate ko ari ari imyiyerekano Mhm.
ariko mu nyuma byagiye kuvamo nyakubahwa nta nta benshi umumenyesha amakuru ngira ngo mwarabibonye kandi mwarabikurikiranye ntabwo bya ntabwo byaheze amahoro n'umutekano urazi ko ababipfiramo barabipfiramo kandi ku mpande zose ntabwo tuvuga ngo hapfuye aba bantu ba- bapfuye bose n'abarundi Mm.
nkarangiza nsaba ko muri leta igiye kuzoza imana niyayiduha Mhm.
ah, yaba sosiyete sivile na leta n'abandi bose n'amashengero baje hamwe Mhm.
hari ikibazo hari ikibazo batumvikana ko bakicara bagafata ingingo ariko hatarinze guseseka amaraso nka- nka- nk'ayasesetse mu bibiri na cumi na gatanu murakoze urakoze ugira umunsi mwiza Yego, Ah, yego.
bimenya imana Bimen- bibona imana murantunga muhinga bw'ivyuma barankosoye bibona imana uherereye he nawe
ndi nayirobi i nairobi akabazo kawe usongora kugira ngo dusubize micro pacifique abishure
icya mbere na mbere nagomba gushimira pacifique ukuntu yavuze ukuntu iyo bamuzi generale evariste Mhm.
ko abantu benshi bamenyereye bavuga ngo pacifique akunda gushyira amakosa ku bategetsi uno munsi mugatumvise imvugo yakoresheje Mm.
bakoresha imvugo nziza ivuga umuntu uko ari uko amwumva hama ikintu nagomba gukora nka pacifique Mhm.
nagomba kumubaza mu gihe generali Ado- rya evariste yotogwa Mhm.
ariteguye kugira abarundi batahe kuko amuzi neza kugira bubake igihugu abarundi bari hanze kubakira igihugu hamwe n'abari mu burundi imbere y'uko Ariko iyo tugiye kubikora Mm.
eh, Imbere ugomba y'uko- kubera ko imbere y'uko umutegetsi anakwishura.
yemera kandi Eh. Imbe- yamuvuze neza vraiment mwumvise ingene yamuvuze yavuze nk'umuntu amuzi ku byiza Mm, none ga bimu- bi- bi- bibonima imbere ko anakwishura ariko niwe ajeje kubwira abantu guhunguka canke kubwira iki
oya mu gihe perezida ujya mu gihugu yotorwa eh akaca asaba ko abantu buhunguka mm, agasaba ko aba- aba- aba- sosiyete sivile imufasha mm.
ba pacifique barabyiteguriye ikibazo bamfite cyane cyari icyo urakoze cane ngahi nairobi ugira umunsi mwiza bandanye ururaniko
yego nawe murakoze ego pacifique rero turahera kuri barake muri zambia ati kigiye gukurikira ku mpunzi n'icaye
ndashimiye rwose ababajije ibibazo kuko babibajije neza Mhm.
Eh, baraka ati hamwe eh, petero nkurunziza yova ku butegetsi kandi nibyo twize- twiteze mu gihe atazoba yitoje mbega nobanza uca mbwira impunzi ngo zitahe gisa n'ikibazo mbere n'uyu wa nyuma yari abajije niba ego ari muce ikibazo muvyishurira hamwe ego
nibaza ko ikibazo mu kukimbaza ahubwo bogira bati mbega uzoba witeguriye gutaha kuko buriya mu guhunga nta muntu n'umwe akoko uwundi ngo duhunge nta n'umwe umwe wese ahunga aravye ahari uko hameze n'ingene abangamiwe abantu ntibavyutse umunsi umwe bavuga ngo reka duhunge abantu bahunze abariko babiruka ko ngo babice bahunze bamwe batorotse bamaze gukomereka abandi bazi imitahe abandi bafise amakuru y'abariko barabarondera ikizoba rero kizotuma abantu bahunguka si ikindi si jewe nzovuga ngo nimuhunguke ni uko vya bindi nyene vyabirukako bazokumva ko bivuyeho ni uko umukuru w'igihugu azoba atowe azotanga ijambo ry'ihumure ijambo ry'ihumure si si amajambo gusa ni n'ingingo zifatwa hari ingingo zizoba zikenewe abantu eh, basohotse igihugu bashyirwa ko imitahe mpuzamakungu yo kubafata bitwa aba- abicanyi bitwa abansi b'igihugu mbega uzoba atowe azokwemera kwabo ari abana b'u Burundi atari abansi b'igihugu kuko izo mvugo no muri kahise zanye zikora ibara zigatuma abarundi bajya mu mahanga bamwe bakitwa inyanka Burundi abantu abana b'u Burundi bakitwa abansi b'u Burundi ariko uyu munsi abiswe gutyo ukabona batwara igihugu nabo bagasubira kwita abandi ngo namwe muri abansi b'igihugu ibyo ni ibintu bikwiye guhagarara twiteze kumva ni ijambo rizovugwa n'ubuzoba rigiye gutorwa akavuga ati kuva ubu abana b'uburundi bose ni abana b'uburundi ni abansi n'abakunzi b'igihugu Mm. nibaza yuko bibona imana muri kenya na barake muri zambia batomokewe tomasi ku kabazo kiwe ari muri malawi ndashaka yuko ivyo yagarutse ko vy'imigomo ko niki tuvyihoza ariko tukibanda ku kibazo ati muriteguriye kuzoja hamwe nk'amashirahamwe yigenga abari mu madini atandukanye n'ubutegetsi buzohaba kugira ngo ico gihugu cubakike izo njyane mwariko muravuga ziguma zisubiriza bise ba- izina bariya bagasubira kuryitwa birangira
nico nico nico wiho- wihogeje burya si gito kuko niko twitwa mu gihugu niyo nemejeje kuvuga Mhm.
Eh, umuntu a- avuze ati mu butegetsi ararenze ku ibwirizwa bakaca bavuga ngo yakoze imigumuko sivyo imyerekano yitwa imyerekano n'iyitwa imigumuko hanyuma abakoze imigumuko nabo ibi yavuze abateye amagrenade abarashe abantu ivyo natwe ntaho dushigikiye abo bakwiye kuvuzwa umwe wese ku izina ryiwe ati naka yarabwiye abantu ngo tere grenade naka yararungitse naka ngo genda urasa ibyemezo bikabaho umuntu akagira icyaha we nyene ntabwo habaho icyaha cy'ikivunga ico nibaza ko abarundi batwumviriza bakwiye kugitahura neza hanyuma ati mbega none eh, nk'uko bibereye mu gihugu kirimo demokarasi cyiza kiyubatse abategetsi b'u Burundi bashasha eh, namwe mu mashyirahamwe yigenga n'abari mu migambwe muzokwemera kuja hamwe mwubaka igihugu mwese nk'abana b'u Burundi nta n'ikindi twipfuza nta n'ikindi tumaze iyi myaka itanu dusemerera dusaba tugira tuti nihabeho umutegetsi ahuza abarundi maze abarundi bicarane bavuge ibyabatandukanije batorera hamwe umuti w'ibibazo biriho nk'abana b'igihugu nta kindi twe twifuza twifuza kubona uburundi twese twicarana tukaganira iby'igihugu ariko umwe wese yubashywe mu byo agejwe amashyirahamwe yigenga arafite uruhara rwayo akubahirwa ico n'ubwigenge bwayo Ngira ngo- imigambwe iri ku butegetsi n'itari ku butegetsi umwe wese ukubahirwa ibyawo abategetsi nabo bakubahirwa amabanga bagejwe uko niko duteza kubaka demokarasi y'ukuri Ego ngira ngo uh, Thomas muri Malawi aratahutomokewe. Jean Claude Kazi na wewe. Jean Claude turi kumwe? Jean Claude uriko uratwumva? Jean Claude turi kumwe kuri telefone. ndumva jean claude agatelefone kiwe tutariko turashobora kumvikana pacifique nahazwe nuko rero ubu turi mu kwezi kwa mbere kwa mbere kugomba guhera ukwa kabiri kujemwo imyiteguro y'amatora itangure ah, kuri bamwe n'abandi jaya nam- namaze no gutangura uko uburundi buriko buritegura ayo matora amashami adakwiranira ivyicaro vya politike baravuga bati mu nshingano zacu turase gukurikirana uko ayo matora agenda uko biriko birategurwa vyo vyo murabigona kwiki mu gihugu c'uburundi
uko amatora ariko arategurwa eh, n'ibintu biduhagaritse umutima eh, ibyo ntawo bideha biraduhagaritse umutima kuko muri demokarasi biragoye rwose eh, kumva nk'amatora atagira inderetsi zigenga Eh, zaba inderetsi mvamakungu zaba inderetsi eh, zo mu gihugu nyene ariko by'ukuri zigenga nk'amashyirahamwe yigenga yahora abikora eh, ntituzi ko abazoshobora kwemererwa gushobora gukurikirana ayo matora uko bazoba bangana na rijya amashyirahamwe menshi yafuswe ayo y'abigenga hari kandi ikibazo cy'abazoyitaba hari abanyapolitike bakeyi bari mu gihugu barekuriwe kwitaba ayo matora hakaba n'uwundi mugwi utari muto w'abanyapolitike cyane cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze nabo batarekuriwe kuyitaba nico murumva ko ari akanenge gakomeye cyane muri ayo matora mu gihe bamwe barekurirwa kuyajyamwo abandi bakayankirwa kuyajyamwo kandi bose baharanira ikintu kimwe ko botanga ijambo ry'ingene uburundi bukwiye guta- gutwarwa maze umurundi we nyine akihitiramwo uwo yumva amushimishije yumva ko azogwanira inyungu ziwe kandi avuga ijambo rihuye n'icyo afise ku mutima maze abarundi bagahitamwo uwo bashaka agaheza akabarongora ikindi ni ibintu amaze kuvuga tugenda wumva by'iterabwoba hirya no hino ukumva abo mu migambo itari ku butegetsi bafatwa bagafatwa kandi n'abari mu yindi migambi nicyo kiba gitangaje kumva abanywanyi b'umugambi umwe bahabwa ububasha bwo kuza gufata abandi rimwe na rimwe bakanabagiriza ngo bagize inama zitemewe ukibaza bamwe b'uwundi mugambwe nabo bagiye kubafata bo ingene bakoranye ari abo muri uwo mugambwe bakajya gufata abandi mugabo bamwe bakagirizwa ko bagiye hamwe mu nama zitemewe hari ibintu byinshi rero eh, twumva ko gushika ubu bidahumuriza ariko bizogenda bibonekera ku rubuga ingene bizoba biriko birifata mu minsi iri imbere murakoze cyane ferdinand ikaze dusangira ikiyago muri muri isanga
ego murakoze namwe uhereye ga ferdinand
Eh, gende ngaho bujumbura akabazo umurwa kawe mukuru w'igihugu Mm.
Eh, Wa- wa- w'ubutunzi kuko wa politiki uri gitega
ego Eh, akabazo kawe
eh, akabazo je nashaka kubaza nyakubahwa pacifique nyazo Eh, urabona yuko kuva aho injyane za politike zitanguriye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abapolitiki kagenda n'aba abantu bagahunga bivuye ku- kuri manda ya gatatu ya nkuru nziza none ubu haraye habaye itorero umukandida azoserukira umugambi ya cndb fdd nashaka ndamubaze mbega rujya rugamba nk'uko yahora rugwana rujya yahora agwanira ubu azogi- agiye kubitumbereza kurya evariste ndayishimiye cyangwa azobandanya abitumbereza ujya yahahora nyakubahwa peter nkuru nziza ushaka kuvuga iki eh, ku vyerekeye kuko yavuze yuko ikibazo ca manda coco urumva ko kiriko kirasa nk'ikihavuye O- o- ivyo ivyo yahora avuga to muri ivyo ari vyo kugira ngo twumve ivyo ushaka kuvuga
Oh, dufate nk'impunzi nk'ubu impunzi ziri mu mahanga mbega zoba zigiye gutahuka kubera umuntu agiye guhinduka canke bobo boba bariko baritegurira gutaha canke ibiganiro vyoba biriko bibera hanze vyoba biciye bigenda kurangira cyangwa bigiye kubandanya mbega nimba bigiye kubandanya bizoba byerekeye nde Mm, bizokwega ushaka kubaza ko bizokwega Evariste canke bikega pyo nkuru nzize ko Pacifique yari yavuze ko atarato urakoze reka akwishura ku kabazo kawe eh, Ferdinand Simavenda muvugire Ego.
yego Pacifique
ikibazo cya ferdinand numva kirumvikana Eh.
gusa ni- nk'uko nk'uko mwamubajije byamugoye neza gutomora icyo agombye kumbaza Mm.
kuko ambajije ati mbega urujya rugamba yahoramwo yahora akora hatwara petero nkuru nziza azorubandanya mu gihe azoba hariko aratwara uwundi uwundi sindamuzi nyine yitwa ashobora kuba ari evariste ndayishimiye ashobora kuba agatongwasa ashobora kuba uwundi muri bamwe bose amaze kuba ko babyitoza Mm.
none muri icyo gihe hato uwundi bizoca bigenda gute igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga muri demokarasi ntigihinduka ngo ni uko hari izina rihindutse ry'ubutwara naho honatsinda uwo mu mashyirahamwe yigenga dufate ko dufate nko- nka mutama petero karaderi mboni ntiyaba yari afise uruhushya rwo kuza kwitoza dufate ko yitoje agatsinda amatora igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga ntigihinduka kiguma ari cya kindi nyine Igifi- igikorwa cyacu ni nk'igihe nka twebwe nko muri fokode n'ayandi mashyirahamwe atari make twegeranye ni ugukurikirana ibijya ibi- ibikorwa bijyanye no kubahiriza agateka ka zina muntu none umushashaje agapfungira umuntu ubusa tuzoca tunuma mbega umushashaje bagasubira gufata umuntu akabugwa iyo yarengeye bakabugwa iyo bamupfungiye tuzoca tunuma mbega haje umushasha bakamwi akica abantu tuzonuma mbega haje umushasha akiba amashyirahamwe yacu azoca anuma kubera ko eh, hahindutse ubutegetsi uzoba hari wese akoze ibitajyanye n'amategeko tuzovyiyamiriza uzohaja wese eh, hariho ijwi ry'abanyagihugu ritariko riraduga ngo rimushikire tuzofasha kuriduza hari ikibazo dukwiye kuja kubaza mu nzego z'igihugu tuzoja kuzibaza uzoba atwara wese naho yoba n'uwuvuye mu mashyirahamwe yacu ico abarundi bakwiye kucumva kuko muri iyi myaka iheze ibintu byarabaye nabi cyane ku buryo ubutegetsi buhari bw'isi ibikorwa byacu nk'ibikorwa by'ukwanka ubutegetsi ntaho bihuriye ni ibikorwa bisanzwe ko muri demokarasi ugiye mu- muri demokarasi zikomeye tuba duti muri amerika mu bafaransa usanga n'ahandi baba bafatwa nk'akarorero muri demokarasi mbega muri ibyo bihugu hariho amashyirahamwe yigenga abandanya baza abatorwa ariho cyane uko ubutegetsi buhinduka ibibazo biguma biriho by'abanyagihugu haguma hariho amashyirahamwe y'abanyagihugu abibaza Ngira ngo Nuko rero yatobokewe.
ntibica bihinduka ngo ni uko haje uwundi mushasha yatomokewe Ferdinand ibujumbura turavyizera niyo nkuru nawe wikaze
murakoze cyane uhereye hega niyo nkuru uyu mwanya mpereye mu ntara ya shibitoki c'ibitoke mu Burundi akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazo twagutumiriye no musi
yego ah, nyakubahwa pasifike mushobora kuba muri muri bamwe baba baravuye mu gihugu cy'u burundi bivuye ku kwiyamiriza eh, manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu Eh, mbega ko ubu tubona yuko atazosubira kwitoza ni ukuvuga ko ibyo oh, mwa- mwiyamiriza byaba byarakemutse mbega umutekanisi ngiriye kuba mvuze ikintu nyine kiri kwesi umutekanisi nko gutahuka mu gihugu cyangwa se n'ibindi muba mutegekanya eh, sinzi ko umwanda w'umuco kwiza Mm. Um, t- uh, niyo nkuru utubabarire gatonya tubanze dusigure pacifique pacifique ijwi rya amerika muriko muravugira ko ibujumbura mu burundi igihugu cose baratwatse fm ntazo dufise vyumvikana ko hariho abanyagihugu bashobora kuba bashaka kudukurikirana ariko batadukurikirana akabazo niyo nkuru abajije mwagaciye ku masonga ku bandi niyo nkuru gume ku murongo kuko utafise uko twumviza muce bitoke pacifique akwishuye muri make kuko yari yavyishuye pacifique
ego cyane Mm, muri Eh, make.
namaze kubivuga Mm.
yuko eh, byose bizovana ku nyinshi zizotangwa n'umukuru w'igihugu azobaje kuko abantu mu guhunga ntibahunze ikintu cyitwa ngo tubageye manda nta tubageye manda yabirutse ko tubageye manda si ikintu gifatika ngo uvuga nta hantu gisanga abantu bahunze babashyize ko imitahe yo kubafata abantu bahunze bariko barabiruka ko ngo babice abantu bahunze eh, bamwe batorotse bakomeretse bamaze kugirirwa nabi dukeneye umucyo uzova ku uzoba yatowe agira ati ubu ni ihumure ibyo bintu birahagaze abantu bagiye gukingirwa kandi bose bagiye kwitwa Murakoze cane.
abana b'u Burundi Yego.
ikintu numva cyane muri bino bibazo biriko biragaruka Mm.
ni uko by'ukuri ibi bintu biruhishije abarundi bose baba twebwe twahunze baba abari mu gihugu urumva ko bose bagira bati biga ibi bintu bizohera ryari turasubira kubona turi mu gihugu tubamo twese nk'abana b'u Burundi atabagorewe hanze abige- abo mu gihugu nabo ugasanga bafite ayandi magorwa yabo abaterwa batuma baza- baranahunga Murakoze mbega cyane.
bizohera ryari ibi ni byo abitoza bose bakwiye kumvamwo abarundi barakeneye ikiza kubahumuriza bagatekana bose ego niyo nkuru watomokewe
niko natomokewe narekeje izindi ntererano notanga ego ariko usongora kuko dufise benshi barindiriye ku murongo wa telefone bwira ntiwisangize ikiganiro yego Mm.
yego yego ah, hari ijambo numvise murantunganaje ikiganiro cyamaze gutangura Mm.
Ah, ariko nashitse hari ikintu cyari ko kiravugwa avuga uti abafatwa mu ntara zitandukanye eh, babagiza ba- bagaca bavuga ngo bamuhoye ko harimo mugambwe uyu n'uyu Mm.
ariko reka ngerageze gusongora Eh, rimwe na rimwe dushobora ko kutaba twashitse neza ahantu ibintu byabereye ariko ntitube ni- ntitugerageze kumenya impamvu kuko hari n'igihe dusanga hariho uwupfa itongo n'uwundi Eh, uwupfa niyo kandi nkuru ukaba ni- n'uwundi ni- mugenzi we.
niyo nkuru Eh, ivyo nyene rero, ntitwobitebako ntitwobitebako ko nk'umugambwe senel hariho amaraporo atandukanye biyerekanira bakavuga ati imeze gutya na gutya nivyo ntitwanse ko hariho impari z'amatongo canke iki ariko kuri ibwe yavuga ku vyerekeye abafatwa bazira imvo za politiki ugira umunsi mwiza ngaho muco bitoke mu burundi
murakoze ego cyane turafise pacifique ku murongo wa telefone pacifique ikaze pacifique uratwumva muvunyi wowe uratwumva pacifique ngo aravuye ko muvunyi uratwumva muvunyi uriko uratwumva ku murongo wa telefone onesfor wowe uratwumva ndumva abakunzi bacu sinzi ivyo ari vyo onesfor uratwumva nawe nyene ndumva atari tutumva uh, atariko aratwumva none ga pacifique ni nahazuye mu mashirahamwe atandukanye adakiranira inyungu za politiki ubu unye abarizwa hanze y'igihugu hari umukenyero muri ko murafata hari imigambi itandukanye muri ko muragira muvuga muti ko uyo mukandida bari barindiranye igishika naho bavuze ati si wonyine amaze gutangazwa benshi bari barindiriye ko umugambwe umutangaza muri ko muravuga muti ikigiye gukurikira ni iki kugira ngo mu kwezi kwa gatanu hazogere nimba ari abatahuka batahuke nimba ari abavuga ati reka turindire ibyavuye muri ayo matora bibe hari ico kiriko kirakogwa
mu bisanzwe sinibaza ko ku ruhande rwacu hari ikintu kinini dufise kindi twokora Eh, abo ba- abategetsi abitegurira gutwara eh, nimba by'ukuri bakeneye iryo tuze niwabo bitegerezwa kuva twebwe barumva aho duhagaze barumva ingene tubona ibintu barumva aho uko turi ko turavuga tunababona ariko si twebwe dutora umuti w'inzitizi zihari ni ijambo ritegerezwa kuva iwabo nyene mbere eh, kimwe nuvuga ko mbona kimeze nk'amakenga ndakigiriye ko nuko eh, ubutegetsi buhari uyu munsi bushobora no gutega imitego abagiye kuza inyuma kuko wumvirije hari ibintu byinshi biriko birihuta muri uyu mwanya imanza zihamagarwa agasakisaki eh, kurondera gu- ku- guhana gose abantu bakabashyira mu bihano nka twebwe turi abantu mirongo itatu na bane twari twarasize ko imitahe mpuzamakungu twumvise ngo badutumye ko mu butungane ngo itariki zine z'ukwa kane tube twitavye babizi neza ko bidashoboka twarahunze turi mu mahanga turaki- tu- tu- turi aha- turi tumerewe nabi barabizi neza ko tudashobora kwitaba ubwo butungane ariko basohoye baduhamagaje bavuga ngo ntibazi iyo turi ngo nitwitabe itariki zine umuntu akaca yumva ko harimo akarindi ugira ati reka ngende ndabinyarukije nyabo na bose ndabahanye ndabasize ko n'ibihano by'ubutungane kubera ko ntazi ubu buca nsubirira intumbero yo bafise zo kuborohereza murumva ko i- hari ibyo tubona bishoboka kuba nk'ibintu biza kuzitiza kugira ngo n'uwuzoza ashikire mu bintu bigoye cyane ngene azobisohokana ndabumva Ivyo rero bitanguye kuboneka ivyo Burundi biracara agapfindo canke n'agapfindo kariko karatoregwa inyishu bukebuke uko buca uko bwije
yego cyane noneho i- injyane zirahera ibiza birahera ibihe bibi birahera ibi turi munsi bishyashya mu barundi abarundi barabizi ko eh, hari uriko aravuga ati mwahunze ikiringo cya gatatu nk'uko benshi babigarutse ko ariko buriya ibintu bikuru bituma mu burundi haba injyane abantu bagahunga niko n'amasezerano yarushye yabivuze hama hariho akagwi gatoyi kaba akeneye kwizizira ubutegetsi kakigizayo abandi barundi niko gahita kakabita amazina y'ubwatsi bw'igihugu bakabagira abantu babi cyane kugira ngo barabe ko bokwizizitira bonye n'ubwo butegetsi haba uyu munsi haba mu myaka yaheze byamye bimeze gutyo ariko uburundi burakwiye umurongozi azari umubyeyi w'abarundi akaza gufatanya abarundi batatanye singekeranya ko ivyo bizotinda bigahera muri kahise byaramaze imyaka irenga mirongo itatu biratinda biraturura uyu munsi sinzi ko dukeneye kurinda ku marenga imyaka mirongo itatu dusubira inyuma nuko tuzonyarutsa gutora umuti abarundi bagasangira kubaka igihugu cyabo Mm, turase wilson ku yundi murongo wa telefone wilson ikaze
yego murakoze cyane uherereye he
Ah, ndi mu buhinde mu buhindi Eh, mu buhindi urumva ni hagufi y'ubushinwa byifashe gute mbere yuko tuja ku kiyago ca politike aho ku vyerekeye korona
bo ngaha nta ntaka i- iraboneka cyane ariko hari abo- hari abo bikeka bari muri karantene bariko baragerageza kureba ko eh, boba nabo nyene bafite iriya virusi Mm.
ariko bo aho turi nyene tura- ubwoba barasha buradutekeye ariko ntibirashikaho cane Mm, d- hanyuma rero tugarutse kuri ibi inye twariko turayaga na pacifique ni nahazwe
ego Mm,
Ah, je- narifise akabazo nashaka kumubaza mm.
Eh, mu bisanzwe turavye umukandida eh, CNDD-FDD yatanze eh, nibaza yuko ata ata nibaza ko ata tandukaniro rihari cane n'uwo aza basubiriye kubera ko eh, kahise kaba bose bari bari kumwe mu muhari urwana hama bara- ba- ba- no mu gutwara nibaza ko bari bari kumwe rero eh, ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire none by'ukuri nimba eh, uyu mukandida nawe nyine adoda kuko yavuze ko adoda ashira mu migambi cyangwa ni nko gusubirira ashyira mu ngiro ibyo uwo adoda asubiriye eh, ya- yakoze none ko hariho imitahe ibarindiriye leta ya nkuru nziza yashizeho hariho kandi eh, i- imiga uri kuraraba nk'imigambi nk'ibintu bya severe bariko bara- barakora urabona ko ari ibintu bariko barakora gihutihuti kubera ko eh, nibaza ko ba- bitari byiza ko babikora mu gihe abarundi bose hariho aba- abafise ibyo bagirizwa canke batagirizwa batari mu gihugu kugira ngo nabo bagire ico baterera muri uriya mugwi severe rero nk'umutumire icyo bibaza nk'imyaka indwi iri imbere uko babona eh, politiki yo mu burundi izoba imeze babibona gute kandi nabo nyine nka nka sosiyete sivile uko babona eh, kuko ubu bari hanze y'igihugu uko babona esike mu myaka indwi bibona hehe murakoze ushaka kuvuga imyaka indwi ufatiye kuri eh, ku kiringo umukuru w'igihugu azojaho mu kwezi kwa munani azomara mu bwiza nshingiro azomara imyaka indwi nico ushatse gutomo- kubaza yego azomara imya- azomara imyaka indwi kandi nibaza yuko atagihindutse nta kintu kinini kizohinduka nibaza ko ari we azotwara mu gihe mu gihe sendedefudede yamaze kumutanga kandi akaba ari ifite igihugu amatora iri kureba bategeza kuyatsinda wowe uhava uvuga ko yaheze kandi ataranaba
oya ntiyaheze ariko nawe nyine uri kurabumviriza kandi turabye eh, mu- muri afurika cyane cyane iyo umugambi uri ku butegetsi kugira ngo u- utakaze ikibanza cy'umukuru w'igihugu ni ibintu biba byaciye kure cyane kandi urabye ingufu afise ukaraba n'umushigikiye kuko nawe nyine yarivuga ati ushigikiwe n'ingo ara- aravoma urumva eh, nibaza yuko gutsi- kugutsinda yuko eh, yohinduka ariko amahirwe menshi ni uko azoba umukuru w'igihugu Mm, Rero Wilson urumva- ayo majambo uri kuravugamo amwe uvuga ko azokora nk'uyo azo wamwizeye ni u- u- uwo azobasubiriye niki twibutse ko ari amajambo yavugiwe yavuze General Evariste yavuze igihe bamutora ku munsi wa Mungu urakoze ngaho mu Buhindi ugira umunsi mwiza ukomeze kwirinda corona
ego murakoze cyane Ego Pacifique um, wumvise amakenga ya Wilson arimo utubaza akavanga amakenga akavanga n'ibindi vyiyumviro vyiwe duga kwijambo
ndamushimiye wilson ku tubazo ndagije natwo nyine turumvikana rwose kandi n'amakenga afise ndayafise nanjye burya twese turayafise mugabo eh, mu mu buzima bw'ibihugu nta muntu yokwama agira ku makenga gusa reka tufatire ku bimenyetso bizuba biboneka uwo muntu ari inzaho umukuru w'igihugu azoheza akerekana ariko umuntu agome yibutsa ko mu mwanya turiko turabivugamwo uwuzi uwo mukuru w'igihugu ntawe tuzi nawe tuzi eh, n'ivyo tweza bidashoboka birashobora gushika ugasanga haratsinze uwundi eh, kumbura abantu bagatangara inshuro zose hatsinze uwundi njye namye mbona mu burundi abantu batangara bakanakanguka ni naco ni nayo mpamvu nubwire nabo baba bafise ubutegetsi kunavyitegurira byose kuko iyo batsinzwe batavyiteguriye bihora bivyara izindi nduru zindi tureke kuvuga rero ngo vyaraheze reka dufate ko hari uwundi ashobora kuza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko kandi no mu gihe woba haje uyu ariko aravugwaho muri sendedefitede agize ati wilson ati none ko bava mu muganga umwe ko babwiye ku rugamba rumwe wa- hari ikindi cyizere na kimwe cyosubira kubaho rero ngoma nibutse ko hariho ikintu abantu bakunze kwibagira igihe twiyamiriza ikiringo cya gatatu cya petero nkunze mu bibiri na cumi na gatanu ntabwo twavuze ngo twiyamirije sende desitedi iki ni ukuri abantu basubire bacumve neza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twasaba ko habaho amatora meza yubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha maze uwuyatsinze akaca arongora igihugu tukamwubaha rero nibuka yuko icyo gihe na bijya bita amasondaje eh, hari icyitwa afro barometa cyari cyayikoze cyavuga ko sendedestd yashobora gutsinda ku rugero rwa mirongo itandatu rwa mirongo itanu na bitandatu ku ijana eh, petero nkunziza atitoje ni ukuvuga ko twebwe nta ngorane twari dufise ko umuntu wo muri sendefitede yitoza ingorane kwari uguhonyora ibwirizwa shingiro nicyo twavuga uyu munsi rero ntituje kuvuga ngo ntihagire umuntu yitwa umusendede azopfa asubiye kwitoza mu burundi ngo ntacyoshoboka twebwe tugira tuti ntihabeho amatora meza yubahiriza abashaka kwitoza bose n'abarundi bakeneye gutora bubahirizwe mu myidegemvyo wabo maze uwutsinze amatora umugambwe wese yovamwo tumwubahe nawe yubahe amategeko agenga abarundi aho niho twe duhagaze ntabwo duhagaze ku mugambwe kanaka iyo sendedefite itora evariste ndayishimiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwe hari ibarabara twari kujyamo amategeko yari kuba yubahirijwe iyo bashyiraho gerebaze gusikiri iyo bashyiraho uwundi musendedefite wese pina- piyo ntabyo hanyuma eka ni benshi bafise uwo bashyiraho wese twebwe tw- atsinze twari kumwubaha atsinzwe twamusaba ko kubaha uwari kuba yatsinze Mm, muri Aho make rero eh, muri make icyo- rero icyo ni ukuri ndagishimangire ntabwo turwanya umugambwe kanaka turwanira uburenganzira bw'abarundi aho niho jewe abas- abo turi kumwe naho twebwe tuba duhagaze tukagwanya kandi uwo wese ahonyora ubwo burenganzira bw'abarundi reka ngira ngo wilson ahari mu buhindi aratomokewe emmanuel ikaze Mm, uherereye he ndi kigali mu rwanda nitwa ndayisenga emmanuel Mm, akabazo kawe
bo ngewe ni- ni- ni- ni- ni- ni intwererano n'icyiyumviro Mhm.
bo u- uwo nguwo bashyizeho nagira amahirwe yo gutsinda nyine akaba perezida se ni icyo azakora kugira ngo imbonerakure zihari zibangamira abaturage azazishyire ku murongo kugira ngo zitange amahoro mu bandi banyagihugu none ga emmanuel Hanyuma- urumva emmanuel ariko hava urenganya pacifique nawe pacifique hava aza ku- kwishu- ku- kumwishuriro waza Oya, reka tuzomurondere bishitse, abyishure bishitse.
Eh? bishitse Bi- ham- hamwe byoshikaga akaba perezida evariste akaba perezida Eh, Ariko ni- urumva ko ni- ni akabazo- iki yakora Eh, a- a- Emmanuel mu Rwanda hariho FM uje kubandanya utwumviriza nibaza yuko eh, ako kabazo k'ico yokora Pacifique atari we yoza kukishura turafise Ernest ku murongo wa telefone Ernest Kazi
murakoze cyane aho uherereye
ndi mu gihugu cy'ubushinwa mu gihugu c'ubushinwa byifashe gute ivya ivya corona ngaho murumva ko turonse bo mu bushinwa nabo muri eh, muri eh, mu buhindi turababaza kuko amakuru yabo yari yatunaniye kuronka Ega.
eh, turi ku rutonde rw'igihugu caduhaye ubu tu- nk'igisagara mpereyemo hari ingingo y'uko tuguma mu mu byumba mu mazu mhm.
hanyuma turagirirwa ibipimo by'ubushuhe kabiri ku munsi eh, nk'ikigo mbayemo twemerewe gusohoka rimwe mu minsi itanu tugiye nko gusuma ibyo dufungura Mm. hariho ibihugu vyatanguye gutahukana abantu ambasade y'uburundi hari ico irababwira kuri ico kintu ko nabo bashobora kugira gutyo canke bakaraba kontu bigenda
ngira baracikazanura iyo bica hose turacarindiriye nuko rero tusubire ku byo twari ko akabazo canke intererano kwa Pacifique ni nahazo
mu ndamukiriza ubwa mbere umutumire arakumva
hanyuma jewe nanezerewe cyane rwose maze kumviriza amajambo ah, uyu pasifiki yashikirije ku vyerekeye urya munyacubahiro umugambi uri ku butegetsi ah, washize imbere ngo uzibaserukire mu matora twimirije Mhm.
naca naciye mvuga nti ese icompa abarundi tukagira uwo mutima ngira ngo abahora bibaza yuko ari umuntu avuga nabi abategetsi uyu munsi yumvise yuko pacifique ishusho yiwe avuga umuntu uko ari cyo kintu nagishimye cyane rwose naryohewe cyane rwose iyi niyo ntambwe abantu twari dukwiye kugeraho kugira ngo bimenye kujya ko muri amerika abademokarati n'abarepublike ukudahuza kwabo bigira inyungu idasanzwe ku ku iterambere ry'igihugu cya amerika hanyuma akabazo ka mbere nashaka ndamubaze turamaze umwaka ugomba ukwire igihugu cy'uburundi gihinduye ibwirizwa nshingiro kandi turimirije amatora mbega eh, babibona gute nk'igihe amatora yo- yoba a- a- twiteze amatora kandi tuzoronka indongozi zishasha mbega barizigira kandi baramaze kwemera yuko ivyo bintu bi- biteze kuzogendera ku rutonde rw'ibyo bwirizwa nshingiro abarundi basanzwe baritoreye ico ni ica mbere hama ikigira kabiri amatora twimirije kuba yimirije kuba ni amatora adasanzwe ku gihugu cy'u Burundi kuko niryo rya mbere agomba abe atamfashanyo ku mbure zibaye kandi ni nayo matora agomba abe wanagomba ah, n'amakungu ataje kuyarorera ni ukuvuga ibyo amatora gi- nitwaro nk'amatora meza ah, ibiharuro bizoyavamwo bikaba ivyizigiwe ku mpande zose urumva ko ari intambwe y'igihugu izoba giteye ariko birashobora gushika kandi rezita zovamo ntiziba ntizibashimishe mbega nko mu gihe zo- zitobashimisha mugabo intwaro zikabandanya nta makenga afise yuko iyo bica hose n'amakungu ah, n'ibihugu bibahaye indaro izohavura vyibaza biti ah, namwe ivyo musaba kumbure ntibifashe ugahavura usanga urugamba batanguye rubaye impfagusa Mm.
icya nyuma nagomba kumubaza nagomba kumubaza yuko nubwo dusigaje amezi ashaka kuri atatu kugira ngo amatora abe mwaba mwa- mwakimubajije ariko sinakurikiranye kubera jewe ahantu ndi nkurikirana- ndabakurikira- ndabakurikiranira kuri facebook nashaka numve yuko hoba hari ikintu baba bariko barakora ko nabo bagataha kuja kugira uruhara mwajya amatora twimirije baka- bagasa nk'uja kuyarorera n'ibindi nubwo urakoze Mm.
etekin itaha ibariko n'ibindi Mm, Ernest akabazo kawe ka nyuma unkundiruze kuja kuri wezi tata kaburungu radio yacu voa kaburungu com urabahanditse muri Mm.
isanga ikiganiro cose urakihasanga kuko pacifique yabisiguye kuri ako kabazo ka nyuma gusa reka ndamuhe akanya yishuye kuri ayo makenga n'ibibazo vyawe bindi urakoze ugira umusi mwiza Na- canke ijoro ryiza ngaho mu bushinwa
turi mw'ijoro murakoze ijoro ryiza mu bushinwa rero ego pacifique
Eh, ku kibazo ca- cababajijwe n'uwuri mu rwanda mwamaze kumubwira ko nta nyishu ndagifitiye naje mbega nta evariste ndayishimiye yatsinze ikibazo c'imbonerakure azoca agifata gute ntabyo nzi kandi ivyo ni bimwe mu bizomwerekana nyene uko azoba aje uwo azoba ari eh, nitwo bimwishurira tutarabona uko agiye kuvyifatamwo Yego.
kuca eh, ku c'uyu ari ari mu bushinwa ati mbega ko hasigaye hariho ibwirizwa shingiro ryatowe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ibyo bwirizwa shingiro eh, hamwe iby'amatora byogenda neza twebwe tuzorigenderako nibaza muri ya ntumbero navuze y'ibitegerezwa kuvuganwa niyo umukuru mu- w'igihugu mushyashya yaboneka akaza arondera gufatanya abarundi navuze nti ikintu kizoba gihambaye ni uko azorondera umwumvikano hagati y'abarundi ibyo byose birazwi aho impande zose zihagaze ku bijyanye n'iryo bwirizwa shingiro hariho abarifata nk'ibwirizwa shingiro rya petero nkuru nziza hari abandi bagira bati eh, dukeneye ko hubahirizwa ibwirizwa shingiro ryahahora yisunga amasezerano yiyarusha ibyo rero ni byo ubutsinzi iyo ashaka gufatanya abantu araba ibyo nyine badahuriza ko bakabyicarana bakicarana maze bakabivugana bagatora umuti kuri bene ibyo bibazo erega urundi bwari bufise amabwiriza shingiro menshi ariko hama haboneka ingene hatorwa umuti w'ingene haboneka ibwirizwa shingiro rya bose hari ikintu abantu batazi murazi ko mu mirongo icyenda na kabiri igihe hatorwa ibwirizwa shingiro ry'ico gihe mu mugwi w'aba- w'abarikoze harimwo perezida melchior ndadaye mu nyuma ibikorwa bigeze hagati arava muri uwo mugwi ariyamiriza iryo bwiza shingiro yavuga ati ibintu biririmwo ntabwo bijyanye n'igihe urundi bwarimo ni icyabugije ko yatowe kuri iryo bwiza shingiro nyine akaritwara ko kumbure nuko yaciye yaciye agandagurwa ntituzi ko ari kurigumizaho nuko yaciye arihindura ibyo rero birashobora gutorerwa umuti iyo haje abategetsi by'ukuri bakeneye guhuza abantu twebwe ariko aho duhagaze ni ku masezerano y'arushaho nta na kimwe twahinduye twebwe tubona ko abarundi bateza gufatanywa n'amasezerano y'arusha nk'uko bayasezeranye bisigura ko tuzaguma tugwanira kubaho shingiro ryubahiriza amasezerano y'arusha ku cya nyuma ati mbega hamwe amatora yogenda neza ni ubwa mbere habaye amatora nta n'uwudufashije hanyuma ibivuye mu matora bikemerwa n'impande zose twebwe tuzobifata guta ati nayo ahandi ngo amakungu Eh, ati hanyuma none amakungu ntazoca avuga ko ibyo musaba ataho bifatiye reka hariho n'ikintu abantu biyenza ko twebwe nta twebwe ntidukeneye amakungu ko atubwira ngo ibyo mufa- musaba birafite aho bifatiye twebwe turi abarundi bifuza kuba mu burundi ntituri mu mahanga ntituryoherewe ayo mahanga ntituri kubyina muri ayo mahanga turi mu mahanga kubera ko twatugijwe mu gihugu cyacu cyitwa uburundi ejo naho hoba ejo mu gatondo iyi ngorane zihari dutorewe umuti twese turi mu gihugu ntabwo dukeneye kujya kwambambira amahanga ngo abe ariyo dukingira kandi dufise igihugu turi abana b'uburundi twese icyo abantu bakwiye kwama bacumva ntabwo ntacyo dusaba amakungu twebwe dusaba uburundi bwatubyaye ko kiba igihugu cyacu twese abahutu n'abatutsi bakakibanamwo aba- abatwa n'abaganwa bakakibamwo abatunze n'abakene bakakibamwo umuntu wese yubahirijwe mu iteka ry'iwe n'umwidegenzi wiwe atawitwa umwenegihugu n'umwansi w'igihugu twese twitwa abana b'uburundi icyo nicyo turwanira ntabwo turwanira ko amahu- ko amahanga twakira Mm. nuko rero turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro pacifique ninahazwe akajambo kanyu ka nyuma ico mwiteze matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ico um, ico mubwira abantu bari bakiri canke muri uwo mugambi urwo rugamba auto troisième manda ikigiye gukurikira muri make i- akajambo ka nyuma kanyu
icyo nagira mpereze ko nsa n'uwamaze kukivuga abashaka kwitoza bose gutwara igihugu nibumve uyu muruho uri mu barundi iki kiganiro nagenda mbwire ko ndagishimye cyane kuko kuva tujya mu njyane zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nibaza ko ari cyo kiganiro cya mbere ngiyemwo twese tukavugana umutima ari uw'urukundo rw'igihugu tukavugana atabitana amazina y'ibikoko tukavugana nk'abana twese b'u Burundi bafise indoto imwe uri kurumviriza urumva ko baba abahora abari- abegereye ubutegetsi baba abari no mu buhungiro bategereye ubutegetsi bose bahuriza ku kintu kimwe abarundi bararushe barakeneye umuntu abahuza barakeneye kuba mu gihugu batekaniwe bose abariko baritoza rero tubasaba ko bokwerekana by'ukuri intumbero bafise kugira ngo uyu muruho w'abarundi bawuheze uwuzotsinda ntawe nzi ntawe nzi se nta n'umwe mvuga ngo ni naka azotsinda ntawe nzi ariko uwo wese yifuza kurongora igihugu cyacu namenye umutwaro afise uko ungana n'icyo agiye kwishinga uko kwi- kingana turonke umukuru w'igihugu w'abarundi bose unaki- kanatsinda nama nkunda gu- kuvuga nti abarundi baratangaje batora umukuru w'igihugu nk'uko kujya umuntu bamuha akazi bahejeje kumutora bakacyamwita sebarundi ni ukuvuga ko bamusaba ati tubera ababyeyi twese atankunzi ariko ugasanga umuntu mu gutwara bamwe abita abana b'uburundi abandi akabita abansi b'uburundi turasabye abarota kuturongora ko boza bafise intumbero yo guhuza abarundi kingira ko n'ikindi kintu kibabaje abantu bavuga ngo bazitoza ariko nta n'umwe wumva avuga icyo azokora bino bibazo bihanze abarundi uyu muruho abantu bafise turasabye abo bantu ariko bavuga ngo bazitoza umwe wese agenda avuga ati ku kibazo kinaka kizwi kinaka je nzokora iki maze dutangure kumenya ko by'ukuri hariho abagabo nuko abantu bibaza ko kujya mu butegetsi ari ukujya kurya umunyenga bagakomerwa amashyi baki- bakagiza igihugu ata muti w'ibibazo abarundi bafite hanyuma ku bariko mpunzi baratorerwa.
ku mpunzi eh, zitari nke ziri mu bihugu bitandukanye vy'akarere canke mu yandi mahanga
impunzi impunzi nanjye ndi impunzi twese turi impunzi tuge- twebwe twifuza ko duhumurizwa hakabaho umuti utomoye ku bibazo byatumye duhunga cyane cyane ibibazo bijyanye n'umutekano wacu icyo ni ikibazo gikomeye rwose abashaka gutwara uburundi bateza gutomora neza ingene bagiye kudukingira impunzi rero twe dufite ijwi rimwe twifuza gutaha abategetsi babimenye twifuza gutaha mugabo tuzotaha ari uko hariho ibidukingira zituzotaha tugiye ku macuniro murakoze cyane rwose gihambaye yego hanyuma hari n'ikindi kumbure abantu batagumana mu mutwe ati mbega ibyaha byakozwe muri iyi myaka ko twaba turi ko turabyerekana byo byo tugiye kubyibagira nta na gato murakoze cyane rwose pacifique yego murakoze cyane urakoze cyane murakoze cyane rwose pacifique ni nahazo yakoze na Fatuma Alimasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Sidrak bari kumwe muhinga bw'ivyuma Pacifique n'ahazwe twari twamutumiye nk'umwe mu batanguje urugamba alt au troisième manda mu gihugu c'u Burundi biyamira izindi manda ya perezida nkuru nziza kino kiganiro cose mushobora kucongera kucumviriza kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Lidiane ni n'ahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanuye ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose mbandanye kumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu